iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi mbahaye ikaze mwese kuri radiyo yanyu n'ikiganiro murisanga murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ngewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu ikaze mwese nk'uko nabibabwiraga hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi muri kiganiro murisanga turaza kuganira ku bibazo by'urubyiruko ariko mbanze mbabwire aho mudukurikiranira ni kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mwese rero ikaze kuri radiyo yanyu uyu munsi turaganira n'urubyiruko umutumirwa wacu mukuru ni Diana bisengo ni umwe mu bantu bakiri batoya baba inaha muri leta zunze ubumwe za amerika yahaje ari muto arahakurira arahiga ahamaze imyaka irenga makumyabiri cyangwa se igeraho azi ibibazo rero by'urubyiruko urubyiruko ruhura nabyo ariko kandi turaza kwibanda cyane cyane ku bibazo urubyiruko ruri n'aha muri amerika ruhura nabyo abandi baza kumufasha kudusobanurira ku byerekeranye n'ibyo bibazo n'uko babyifatamo ni jesse ruvebana na patrick rukundo nagira ngo rero mbahe ikaze mwese nguhereho dayana ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze
nawe jesse ruvebana uranyumva ikaze ku ijwi ry'amerika patrick rukundo nawe uranyumva ndakumva ikaze ku ijwi ry'amerika mwakoze nagira ngo rero uyu munsi mwebwe muri inaha ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika hari abantu bajya bibwira bati iyo ugeze mu gihugu cy'amahanga cyane cyane igihugu cy'igihangange ku isi nka leta zunze ubumwe za amerika umuntu aba asa nkaho ageze muri paradizo ariko nagira ngo nkamwe mwahikoreje ibirenge mukaba muhari mugerageze gusobanurira bagenzi banyu ibibazo abantu bahura nabyo n'uburyo babyifatamo nguhereho dayana bisengo waje inaha uri muto nk'uko nabivugaga urahakurira urahiga uhamaze imyaka myinshi uzi ibibazo urubyiruko ruhura nabyo ari nayo mpamvu wagerageje no kwiyegereza urundi rubyiruko kugira ngo urebe ibibazo rufite n'uburyo wabibafashamo igitekerezo cyo kwiyegereza urwo rubyiruko cyakujemo gute
cyanjemo murakoze Eugenia na voice of america cyanjemo biheye nyine nk'uko bivuze ibintu urubyiruko ducamo ugasanga rimwe na rimwe nta muntu bafite bakwegera ngo bababwire turashakaga ngo urubyiruko rwose amahanga yose duhure hanyuma ibibazo bafite twese tubiganireho turebe niba tubihuje kugira ngo turebe nimba twahura cyangwa se twazana igisubizo kugira ngo ibyo bibazo n'abandi bazaza nyuma yacu ntibazahure nabyo
ye muri make se ibyo bibazo ni nk'ibihe nk'ibibazo binini ibibazo by'ingutu wavuga uti umuntu ukigera inahangaha duhereye cyane cyane nko ku baba baje nko kwiga wavuga uti ibibazo babona ni ibihe
mfite ibibazo nka bine bikomeye cyane mbona bahura nabyo kandi nanjye bimwe nahuye nabyo ikintu cya mbere cya mbere ni uko ah, bamenya umuco wabo bakawukomeza kandi nabwo bakagomba kuba bashaka no no kujya ah, mu muco w'abanyamerika so ugasanga hari igihe bigoye kumenya igihe uba umunyamerika n'igihe uba umunyarwanda Ah, reka nguhere iki kigera example sorry urugero mhm.
urugero nk'ururimi nka ngewe naje mfite imyaka irindwi naje mvuga ikinyarwanda kuza rero ufite imyaka irindwi kugira ngo ukomeze ikinyarwanda cyawe noneho umenye n'icyongereza ugasanga mu rugo urashaka kuvuga ikinyarwanda ugakomeza nyine umuco wawe ariko wajya ku ishuri uri kumwe n'abanyamerika ugashaka kuvuga uga- ukagomba kuvuga icyongereza Mhm.
so rimwe na rimwe ugasanga ibyo bintu biragoye Ah, cyangwa se kwisobanura impamvu ima- impamvu ugomba kuba wifata gutya hano ukifata ah, ahandi gutya Ah, noneho ugasanga n'aba bana barimo kuza ubu ngubu baje hano kwiga Ah, amahirwe nyine bamwe ni uko biga mu mashuri eh, avuga icyongereza mu rwanda so bamwe baza bafite eh, icyo in- inuze nyine urwo bavuga rurimi ururimi mhm.
Eh, noneho basubira mu rwanda bakagomba kuvuga ikinyarwanda ugasanga rero ibyo ngibyo hari igihe bigoranye kumenya igihe ufunga n'igihe ufungura ah, indimi ko Mhm.
nabyita Mhm.
Um, ikindi cya kabiri mbona ni uko kigerekeranye n'icyo cya mbere mvuze Mhm.
nko ah, ukuntu babyita mu cyongereza staying cool Mhm.
kugira ngo nyine ah, ugaragare ube um, ube kimwe U- n'abandi Mhm.
waba a- yaba ari abanyarwanda yaba ari abanyamerika Mhm.
nyine kumenya igihe byombi ubi- ubikuraho cyangwa se uba uwo muntu Ah, icya gatatu Mhm.
ah, ni inuze ah, ikigerekeranye n'amafaranga Mhm.
Um, bamwe bavuye mu rwanda baje kwiga nta perimi bafite zo gukora Mhm.
bemerewe gukora mu- ku kigo gusa ugasanga rimwe na rimwe ayo masaha babaha cyangwa ah, umushahara babaha ntabwo uhagije Mhm.
gukora ibyabo kwiga wenda no gutembera ah, ayandi ayandi masaje kugira ngo basure bagenzi babo cyangwa se nabo bashobore kwigurira ibyo bishakiye Mhm.
rimwe na rimwe ugasanga n'igihe kigerekeranye amini ku mafaranga ugasanga hari n'igihe ababyeyi babo usanga amafaranga hari igihe arenze Mhm.
uko babitekerezaga kuko inaha ngaha university ni imyaka ine Mhm.
ugasanga iyo myaka ine gukomeza uriha ayo mafaranga ni menshi cyane noneho ufite amafaranga y'ibitabo ufite amafaranga y'ibiryo ufite amafaranga y'ibi n'ibi n'ibi hari igihe aba menshi cyane Mhm.
Ah, noneho ugasanga bigoye ari ababyeyi ari aba- ari abanyeshuri ugasanga nabo ba- nyine bafite ah, sinzi ko nabivuga pressure ah,
Iye, hari- hari- o- hari- ikibazo kirabaremereye muri make urebye eh, eh, u- ibyo byose baba bahura nabyo ah, se- murakoze Mhm.
Then- then icya nyuma ugasanga nyine ibyo byose birahari ari ukumenya igihe uba umunyarwanda igihe uba umu- umuntu uze umunyamerika igihe umenya kugumana na bagenzi bawe ayo mafaranga noneho ugasanga kwiga nabyo bishyizeho uburemere kuri bo kugira ngo bakomeze amanota yawe Mhm.
udakomeje amanota yawe iwa- ishuri riraku- rirakwirukana ugasanga ya mafaranga ababyeyi bawe barihaga apfuye ubusa So, Mhm.
ibyo bintu nibyo ngewe mbona ah, ari binini cyane hari n'ibindi ah, bito bito ariko byo ngibyo nibyo mbona ko ari byo biremereye cyane ku bana iyo baje inaha ngaha kwiga Mm, urakoze cyane dayana ubwo turaza kugenda n'ubundi tubiganiraho buhoro buhoro ikiganiro ni isaha yose kandi n'abakunzi b'ijwi rya amerika nabo turi kumwe muri uyu mwanya baraza kugenda babaza ibibazo ubwo no mu bibazo baza kubaza biraza gutuma mugenda mubasobanurira muri make rero wari uvuze ibibazo by'ingutu cyangwa se ibibazo ubona biremereye ubishyize mu byiciro bine Ah, ba- ba- bagenzi bawe nabo bakurikiye wavuze ibyo by'umuco ndetse n'ururimi uh, bi- bitandukanye n'ahantu umuntu aba avuye uvuga byo kumva ko umuntu yagomba kuba muri bagenzi be kandi akagara- aki- akagaragara neza ikibazo cy'amafaranga cyangwa se ikibazo cyo ku nanone kuba waguma muri bagenzi bawe ukaba wa- wasohoka ukishimisha cyangwa ukagira gute ariko nanone ukamenya n'ikibazo ikintu cyakuzinduye cya mbere ko ari amashuri Eh, nkuzi- nkubaze noneho jesse ruvebana wowe urebye ibindi bi- bibazo wakongeraho kuri ibi ngibi cyangwa se u- warushaho ku- no gusobanura muri makeya ku- kuri ibi ngibi dayana avuze ni ibihe urubyiruko rundi ruhura nabyo jesse
cyaba gikomeye nuko nuko wenda bamwe na bamwe bishanga mu bigo ugasanga nk'umunyarwanda wenyine akaba adafite umuntu umuyobora cyangwa umwereka ibyo ac- agomba gukora cyangwa akeneye gukora ugasanga yisanze nk'icyo ibyo dana yavuze byongera nko kwisanga mu muco atazi ugasanga bimugoye ah, kwiyadapta cyangwa kumenyera eh, ahantu Ahantu yisanze Mm, adafite n'umuntu twakwita mu cyongereza umumentor umwereka ati ahanga uno urakora ibi urakora ibi cyangwa urakora ibi cyangwa ukeneye ku- no mu minsi ya mbere kwa akihagera mm.
so ngasanga kiba cyaba ari ikindi kibazo ah, abanyarwanda bamwe na bamwe bahura nabyo Mhm. aho aho ndumva hashobora no kuzamo na cya kibazo cy'ururimi bavugaga umuntu agahora Eh, avuga icyongereza gusa ku buryo noneho n'ikinyarwanda gishobora kugenda kiba gikeya eh, cyangwa se cyangwa akaba ugasanga ari- ari nk'uje atavuga icyongereza Mhm.
ugasanga kumenyera nyine biramugoye ko nawe nta n'icyongereza avuga ugasanga kuvuga ibibazo afite eh, kumenyesha ibibazo afite birakomeye Hari- hari nk'ibigo wenda bi- bitanga aba mentors bazafasha abana bashyashya baje ariko ugasanga noneho kuba atazi icyongereza nawe ni- nicyo kibaye ikibazo ah, kugira ngo aza- azavuge ikibazo afite bamufashe ah, ugasanga bidashoboka Mm. aho urumva hashobora kuziramo na cya kindi cya puresha eh, cyangwa se akumva ada- atari atari no mu mwanya we ku buryo yakumva ya- amerewe neza ngo abashe gukurikira amasomo neza Eh, urakoze Eh, reka na patrick nawe patrick rukundo uranyumva ndakumva neza Eh, wowe ibi bibazo bagenzi bawe bavuze wabyongeraho ikindi kihe Um, Cyangwa ibindi je- bihugu.
icyo nakongeraho ni uko iyo uvuye mu rwanda uje muri amerika um, akenshi ntabwo ugira ikibazo um, cy'ukusa iyo ugeze hano bwa mbere nibwo u- uba utangira kubona ko uri umwirabura Uh, kandi uburyo um, sosiyete hano iteye um, i- um, ba- ba- bara- they push you kubona ko to realize that you're black so uri ikibazo umwirabura.
nyine ugasanga urugero natanga ni nk'uko nkatwe twaba turi abanyeshuri Mm, akenshi usanga uri umunyeshuri umwe nyine muri classe yose ari we mwirabura wenyine urimo mhm.
wenda wajya nko kuri ah, bus uta- utashye mu rugo ukaba usanga nta muntu ushobora kwicara ku ruhande rwawe ah, kandi hari umwanya kubera kuri umwirabura ubwo nyine ukabona icyo um, ni ikibazo gikomeye cyane Ah, iyo utara- utarabimenyere nyine wa- utangira kwitinya bigatuma udashobora um, gusaba ubufasha gusaba um, ubufasha ubwo ari bwo bwose yaba ari um, ku muhanda se cyangwa se um, cyangwa se mu ishuri Mm, Um, yeah, ikindi mm.
ya, ikindi kibazo mbona ni um, mu rwego rw'uburezi Ah, itandukaniro ririmo hano ni uko ba- aba- abarimu baba expect yuko ugera hano uzi um, sisiteme yabo ukikora Mm, urugero natanga ni uko iyo baguhaye ah, imikoro mhm.
ugomba gutaha uka- ugasoma ndetse uka- ukanandika cyangwa se niba ugomba ku- kuyi- kuyitanga mu ishuri cyangwa se online Mhm.
ubwo nyine ku- kugira ah, m- ya mentalite yo yo kumenya uko sisiteme ikora Mm, nabyo ah, bibaho ikibazo iyo umuntu agitangira kwiga mm. bakibwira ko ufite n'ibikoresho byose mu rugo aho utashye ko uri bubashe ku- kubikora ukabyohereza Mm.
Eh, cyangwa Yeah.
se hakazamo na cya kibazo cy'icyongereza twavugaga yego Mhm. Eh, ndumva m- ibibazo murabisobanuye muri makeya rwose ubwo ndibwira ko abakurikiye radiyo ijwi rya amerika nabo hari ibyo bifuza kubabaza nagira ngo nk'uko iki kiganiro ari ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya amerika kugira ngo babaze cyangwa se batange ibitekerezo nagira ngo tujye ku murongo wa telefone eh, ariko mbanza kwibutsa nanone ababifuza kudukurikira ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri noneho tujye ku murongo wa telefone twakire umwe mu bakunzi b'ijwi ry'amerika kevin uranyumva
ndabumva Ye, urahagana he ndi mu rwanda i kigali Mhm. ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo ikibazo nshaka kubaza abo batumirwa ni icyerekeye vi sosiyali Mhm.
muri afurika tumenyereye ibiryo turya ibijumba ibishyimbo ibitoki Mhm.
iyo bageze aho muri amerika babyitwaramo bati Mhm.
ikindi cyerekeye ahantu ho kuba twumva ko muri amerika ari ahantu hahenze kuba amazu yaho mbese azimbye Mhm.
babigenza bati Mhm.
ikindi nanone ni mu buryo bwerekeranye n'u- bwerekeranye n'umuco tuzi ko amerika ari igihugu cyemera imico myinshi harimo ubutinganyi kandi mu bihugu byacu usanga ari ikizira Mbese baba- babasha gute kubana n'abo bantu bo muri ibyo bihugu bo kuko baba bahari kandi nta nubwo babihisha nk'inanga muri afurika murakoze urakoze cyane kevin kuri ibibazo byawe kubwo mbahe nk'umwanya aba bagenzi bawe turi kumwe kuri telefone bagusubize reka m- nguhereho dayana ibibazo kevin abajije urabyumvise abajije ubuzima mubaho mu byerekeranye n'ibiribwa abaza uburyo mu- mu- uko mubigenza mu byerekeranye no kubana n'abantu mudahuje imico kandi bemera n'imico mu- it- itemewe mu rwanda banayigaragaza hanze hari hari icyo wamusobanurira
Eh, um, Kevin murakoze kwa- kuzana icyo kibazo Um, ikintu cya mbere navuga ibyo byose ah, n'ibyo abagenzi banjye bavuze byose ni ibintu ducamo hari ibiryo ah, ibintu barya ah, umuco ikintu cya mbere abana bagomba kumenya n'ikintu tugerageza ah, kubereka cyangwa se gukora inangaha ni uko bamenya aho ba- aho baturutse n'icyabazanye ahangaha iyo wamenye ibyo bintu bibiri umenya ukuntu wifata noneho ubuzima nyine bugakomeza so yego biragoye kubona um, ibiryo udasanzwe ubona mu rwanda tuvuge ibyo bijumba ibyo bishyimbo hari igihe bitugora kubibona byo kabisa ariko kuko uba uzi icyakuzanye n'aha ngaha icyaku- icyazanye bano bana twese ni uko twiga tukazateza igihugu cyacu imbere icyo gihe rero urihangana ukarya ibiryo byabo birimo isukari ibishyimbo birimo ukihangana, isukari ukavuga uti, "Nzi- nzicara ahangaha imyaka yanjye ine cyangwa umunani cyangwa iyo myaka ushaka wige hanyuma ibyo wize ahangaha uzabisubiza mu rwanda icyo kintu nicyo nshaka kuvugaho mbona ari ari wo muti wa byose umenye icyakuzanye n'icyo ushaka Mhm.
Ah, u- u- umererwa neza niko navuga Mm, byatuma ushobora kwihangana Eh.
Eh, na- yabazaga na kiriya ki- kijyana na- n'ama- n'amazu ahenze Iki- icyo wamubwira iki
ibyo byo amazu arahenze ah, cyane cyane ku banyeshuri ariko ah, icyiza cy'abanyeshuri iyo baje inaha ngaha benshi amafaranga y'i- y'ikigo aba ari kumwe n'ishuri ushatse rero kuba hanze kuba hanze y'i- ah, y'i- y'ikigo kugira ngo ugabanye ah, amafaranga y'inuze eh, ah, bariha ku mwaka nabyo birashoboka nyine ni bya bindi ah, ikintu ikintu umuntu agomba gukora cyane cyane umubyeyi nimba ugiye kohereza abana bawe ah, kwiga muri amerika ni uko ureba ikigo cyo ki- kidahenze Mhm, kandi ukareba ah, n'ibyo bashaka kwiga mhm, Kum- kumva hari igihe aba- abanye- ababyeyi bakurikiza ngo ah, kanaka yagiye kuri iki kigo nange reka nyigeho rimwe na rimwe ntabwo ibyo bintu ari- ari byiza so ubanje ukareba umufuka wawe ukavuga uti ok umwana wanjye arashaka kwiga imibare ibigo bye by'imibare ni ibi ngibi ibiciro byabo bira- biri hano gutya na gutya ubuzima bwabo ukuntu bumeze ukabaza n'abandi bari aho ngaho muri ibyo bice ah, iki- noneho ni uko wa- wakurikiza ukuntu wakohereza abana abana ba- ah, abana bawe kwiga inaha ngaha mm.
Ah, nyine byose ni ibyo ugiye kureba mu mazu ah, ukuntu ahenze nibyo na- navuze kare by'uko ikibazo cy'amafaranga nacyo kirahari gikomeye cyane ko amashuri y'inaha ngaha arahenze pe umunyeshuri amafaranga ariha w'inaha ngaha n'uvuye mu mu rwanda biratandukanye pe Mm, ariko nyine ababyeyi na- n'abana icyiza ni uko bakora ah, research Ah, Mm.
mbabarire sinzi ko kivuga mu ubushakashatsi bagasha- bagakora ubushakashatsi eh, ubushakashatsi noneho bakamenya ba- kuko urumva ina- inaha ngaha eh, university ni imyaka ine bakomeza muri masters ni imyaka ibiri itatu bitewe n'ibyo bashaka kwiga so iyo myaka yose i- ah, itanu irindwi ugom- ugomba ku ah, budgeting ukavuga uti Ku- guteganya amafaranga uzakoresha icyo gihe Eh, uka- uka- uka- ukavuga uti aya ngaya nzashobora kuko ni- nimba ugiye kumwohereza uzamenye ko iyo myaka irindwi yose ari ayo mafaranga uzakomeza kurira Mm. Ye, nk'uko bivuze reka ubwo eh, ahantu umuntu aba guhenda kwa- ku- kw'ibiribwa cyangwa se amazu cyangwa kubona ibiribwa umuntu ashobora kubona mu rwanda cyangwa mu burundi ni bi- bishobora guterwa n'ahantu umuntu aherereye Eh, ubwo rero nagira ngo mbere y'uko tuza kugaruka kuri kiriya kibazo cy'umuco uru- Obe- o- kevin wabazaga abatinganyi uko mushobora kuba mubyifatamo inaha ngaha iyo muhuye na- n'abantu nk'abo ngabo kandi mu rwanda cyangwa mu burundi batigaragaza Eh, nagira ngo mbanze nakire obedi ku murongo wa telefone arategereje hanyuma mm, mbagarukeho mu- mubasubize obedi uranyumva
ndabumva neza Eh, uri he wowe
nanjye ndi i kigali nawe uri i kigali ikibazo cyawe Eh, cyangwa ikibazo njye igitekerezo nshaka kubaza wenda ba- ribanze cyane cyane ku bari mu buzima bw'ishuri Mm.
Eh, ariko hari nka kesi y'ibera wenda nk'umuntu nk'abantu babona green card ari abanyarwanda Mhm, iyo kigahita agenda nko muri amerika kandi turabizi amerika ni ni igihugu kinini mu by'ukuri mhm.
ese kugira niyo nk'ubuzima bwe kugira ngo atangire ubuzima hariyo nk'abantu b'abanyarwanda baba bashobora gukora nka komisiyoneri kuko nabyita Mhm.
ku buryo ashobora kubasha nko kubona inzu abo bantu barahari
Ba- ba- ababonye ababo- abaje ino ba- bafiriye bashobora kuri green gufasha card umuntu ugeze muri amerika bakamufasha kugira ngo noneho abashe kwi- gutangira ubuzima muri ubwo buryo Mhm.
abo bo hari ababa bahari ese hari amasosiyasiyo y'abanyarwanda cyangwa abarundi Mhm.
umuntu ashobora nko kujya kubariza akigera nko kuri ambasade ni inama makuru njye nkeneye kumenya Mhm.
cyane cyane Eh, ubwo reka ndabaha- ni- ni ni icyo kibazo cyonyine wari ufite
nta yindi numvise urambuye banjye uvuyeho yanibajije n'ibijyanye n'ibyo kurya uburyo batangira kuyadaputa ariko ndumva bariho barabisubiza Eh.
ibyo Ehe.
ibyo ngibyo kuko babi- babibajije Eh, reka ubwo- ubwo mbaho umwanya noneho basubize ibi bya green card akenshi iyo umuntu aje aba afite nk'umuntu yaba azi ahantu iyo agiye amusanga niwe umufasha ku- kumenya ubuzima bwa hano Mm, nta- noneho uje yari impunzi ivuye ahantu bazanye baje ku aje muri sisiteme yindi akaba ari ah, abamufashije kugira ngo ahagere babazana ari benshi kandi bakabashyira ahantu bashobora kubona ah, imirimo noneho bakabaha n'abantu babi- ba- babereka inzira bababwira bati dore uko ubuzima bumeze hano aho ho umuntu ubafasha wa wundi ya- patrick yavugaga niba nibuka neza umumento bo bara- baramubona reka rero ubwo nk'umwanya aba- aba- ba- turi kumwe kuri telefone nabo bagire babasobanurire patrick rukundo hari icyo wavuga kuri iki kibazo cya obedi cyangwa se ukaza no kugaruka kuri kiriya kibazo cy'umuco na- na- n'ibintu biba byemewe inaha ngaha ariko bitemewe mu rwanda Um, um, mpereye ku kibazo cya obed iyo uje hano muri amerika um, ni- hari abantu benshi baba bashaka kugufasha um, nubwo hari aho byaba ngombwa ko ugomba kubanza kwishyura amafaranga kugira ngo bagushyire muri sisiteme zabo nyine bagufashe kubona akazi um, uh, kugaruka ku kibazo cya kevin um, mpereye ku, ku biryo Uh, iyo umaze ku- iyo umaze kumenyera utangira gushaka amasoko y'abanyafurika se cyangwa um, abakoreye
yeah, yeah, ugashaka nyine ibiryo bimeze nk'ibyo mu rwanda um, iyo ufite amahirwe ukaba uba hanze y'ikigo ufite amahirwe yo kwitekera ugateka ari byo birayi se cyangwa igishyimbo cyangwa se cyangwa umuceri u- uko ubishaka byose um, ikiba- ikindi kibazo cy'umuco uh, na homosexualité nuko iyo ubibo- iyo ubibonye bwa mbere um, ugira shock kubera ko nyine uba utabimenyereye kubibona ariko nyine uh, ugera ugera ukabimenyera kubera ko nyine ugomba ugomba gutekereza icyakuzanye ntabwo ntabwo uba waje hano kugira ngo ujye ujyaginga abantu nyine ibyo bakora waje hano um, utari ubumenyi so uh, nyine bwo nubwo nubwo abenshi abenshi bi- bi- bi- bi- bikurikije na naho uherereye muri amerika um, nko nko muri west virginia mba nibaza ko ntabwo bigaragara cyane ariko um, nyine ugerageza kut- kutabiha agaciro cyane Mhm.
ndumva a- ariko ariko abenshi tu- tubikora nk'abanyeshuri Mhm. Eh, reka noneho ubwo mbaze na jesi jesi wowe hari icyo wakongeraho ku bimaze kuvugwa
kuri icyo kibazo cya kevin um, ku kibazo cy'ibiryo nyine, iyo uje hano witeguye impinduka ntabwo ibintu byose usanga hano ari uko uzaba warabisize mu rwanda so i- ikintu cya mbere ugomba kumenya nyine ni uko ibintu byinshi bizahinduka rero nawe ugerageza guhindukana nabyo ukabimenyera uko bimeze hari n'ikindi wenda hari igihe nk'u- ibi- ibi- icyo kibazo bafite cy'ibijumba ibishyimbo ibyo ngibyo hano nawe urabibona wenda ntibizaba bimeze nk'ibyo mu rwanda ariko ubona bikeya ukaba wagerageza kubiteka nk'uko ubiteka iyo uri iwanyu mu rwanda ikibazo eh, icyo cy'ubutinganyi icyo navuga ni uko iyo ushaka cyane ni ukumenya kubaha umuco w'abandi nk'uko iyo baje iwacu bubaha umuco wacu ntabwo ntabwo baza ngo bagerageze guhindura uko badusanze so natwe iyo tugeze hano icyo kintu cyane tugomba kumenya ni ukumenya kubaha umuco wabo kandi nawe ukamenya umuco wabo nawe umuco wabo utabyemera urabigumana muri wowe hano ni uko bimeze iyo ugeze hano ubaye yuko ntabwo ugendera hanze ngo ubavugeho nabi cyangwa ngo u- u- ubyerekane mu bantu ko wenda uta- utabyi- utabyishimiye ugomba kumenya kubaha umuco wabo ukamenya icyakuzanye ibyo ngibyo nyine uka- ukamera nk'ubyirengagije hanyuma kuri icyo kibazo cya obed ntabwo mfite information nyinshi wenda kuko ntabwo nkora hano naje kwiga ariko indege mu masisiteme y'ikigo iyo ugeze hano uba ufite umuntu uri bugufashe kumenya kwi- kwiyadapta mu buzima bwa hano wenda ukeka ko wenda no mu buzima sosiyali iyo uje ufite green card hari abantu um, baba biteguye kugufasha kandi ba- baba bazagufasha uh, kwiyadapta
Na- na- n'abo muhurira muri kiliziya kenshi nabo baba bafite ubushake bwo kugufasha bakakwereka aho uhahira bakakwereka utuntu utu n'utu kugira ngo ubashe ku- kumenya imibereho ya hano yego Mm. Ye, reka noneho ubwo twakire na cyprien kuri telefone cyprien uranyumva
ndabumva neza muraho neza uraho urakomeye urahagana hehe Ko ndi mu rwanda kigali ubu nkaba mperereye mu burengerazuba mu karere ka nyabihu Eh, akabazo nari mfite aho ngaho mu nkundire tugaruke ku muco wacu kuko umuco nyarwanda rwose ni umuco twitayeho kandi tugomba kuwusigasiga Eh, nda- ndabaza nk'aho muri amerika mu mbarira urwo rubyiruko iyo habaye nk'ubukwe inaha tumenyereye ko batanga invitasiyo hakaza n'abantu benshi rwose ugasanga nk'ubukwe rwose bubayeho nk'abantu nka magana atanu urugero ni rwo ntanga nk'abantu magana atanu ariko aho ngaho niko byaba bimeze baba batanga invitasiyo bakanatwerera gutwerera murabyumva ibyo ari byo mu kinyarwanda hari ngira ngo Oya, bara- barabyumva Eh, noneho akandi kabazo nari mfite ibijyanye na girini kadi girini kadi hari igihe tujya kubyuzuza bakaza bavuga ati uwo wajya nko muri fideli kasi barakubwira ati bakeneye ifoto iyi ngiyi n'iyi ngo ni twebwe tuyikora twenyine aho ngaho nagira ngo mudusobanurire niba ifoto iyo ari yo yose waba wafotoye ushobora kuyuzuza uka- ukayuza n'ibyo bya girini kadi murakoze n'utwo tubazo nari mfite kandi ndabashimiye cyprien urakoze nawe kuba ukurikira radiyo ijwi rya amerika no kuri ibibazo ubajije Ah, kuri ibyo bya girini kadi urebye nka- nk'ayo mafoto amafoto ubusanzwe icyo nabanza kuvuga ni uko kuri girini kadi nta ni ubuntu nta mafaranga ba- baca ama- bi- o- u- u- uruzuza iyo hatangi- utangiye kubona abantu bakubwira online ngo ni- ninkuzuriza ningira gute ngo urampaya naya ni ukumenya ko ari abantu b'abatekamutwe bashaka ku- kuyakurya naho ubundi site ya, ya, ya guverinoma site ya leta ya departoma ya leta nta mafaranga ica amafaranga ashobora kuza nyuma mu byo uba uba ukenewe gukora nk'ibyo by'amafoto ugomba gufatisha amafoto nayo aba afite eh, igipimo ikigero baba bavuze uburyo aba agomba kuba ameze inyuma uko aba hameze ntabwo wasa- wazana ifoto ifite mm, navuga background inyuma ari umutuku cyangwa se ari icyatsi ngo yemerwe ugomba kureba ku bipapuro icyo basaba ic- uko iyo foto igomba kuba imeze abo rero bakubwira bati ifoto ni uku ngu- ni twebwe tuzifotora ni uko bazi ayo mafoto akenewe ariko nawe ubashije kureba i- ibisabwa hanyuma uka- uka- uka- ukabyiyuzuriza ukafata amafoto yawe cyangwa se ukareba n'undi muntu yagufata akayafata muri ubwo buryo u- iya- uko inga igomba kungana inyuma uko haba hameze uko aho- aho uba ureba amatwi yombi agaragara ibintu nk'ibyo ubwo dushobora kuzabigarukaho mu yenda mu bindi biganiro ariko n- muri make ni ni icyo na- naba nkubwiyeho ubwo mm, abo bagenzi banjye turi kumwe kuri telefone ubwo nabo bara- bashobora kuza kunyunganira icy'umuco rero reka mm, mbe ngihaye dayana dayana wagira icyo usubiza sipuriye ku bijyanye n'umuco wavuga ati tugomba kubumbatira umuco wacu w'abanyarwanda akabaza ku rugero rw'ubukwe ibyerekeranye n'abatumirwa gutwerera n'ibindi nk'ibyo
Eh, murakoze cypriya murakoze cyane Ina- ikintu nkundira cy'abanyarwanda ahantu hose bagiye yaba ari muri amerika yaba ari muri- mu bushinwa bakomeza dukomeza umuco wacu so iyo iyo habaye ibirori nk'ubukwe ah, cyangwa se aniveriseri y'umuntu ibintu byerekeranye nk'ibyo ngibyo ah, umuntu akeneye komyunite iri iri iri ah, iza hamwe ba- bagafashanya ari ugutwerera um, ari ugufasha mu- mu gutegura ibintu nk'ibyo ngibyo kabisa ibyo ngibyo ari bibatuye abanyarwanda turabikora Um, ikindi ngiye kugaruka kuri ikibazo cya ngira ngo ni um, obede wakibajije ama- ibyerekeranye n'ama association y'abantu inaha ngaha dufite za diaspora mu ma- mu manuze mu ma stage atandukanye si abo bantu ah, nanjye nari mu- mu- muri iyo nuze muri iyo diaspora yo muri washington Tu- tujya nyine nka nka gurupe nka komite turahura tukumva ibibazo bya- by'abagenzi bacu by'abantu bo muri ah, mu masiteti atwe- atwegereye tukabafasha Ah, kabisa ari ugutaba ari no gutabaza ibyo bintu abanyarwanda ah, turabikora niyo haje abavuze nko- nk'urus- nk'urusengero abanyamahanga nabo nyine abo banyamerika nabo baradufasha iyo tubatumiye aho ngaho kabisa nta kibazo ah, dufite Mhm. Dore ntagire impungenge rero umuco wacu w'abanyarwanda tuwukomeyeho Mm, kabisa Mhm. Ah, jesi hari icyo wakongeraho U- wowe ushobora kuba uri mu mu masomo ariko hari nk'aho ushobora kuba waratashye ubukwe cyangwa nko mu yindi minsi mikuru waba waragiye
Yes, murakoze. Eh, hari ubukwe bumwe namwe mba naratashye eh, nkaba ibyo dayana avuze n'ibyo nyine ubukwe bwabaye bagerageza kubukora gukora nk'uko mu rwanda babikora mu buryo bwose bashoboye So, wenda ntibiba i- ijana ku ijana nk'uko mu rwanda bimeze ariko bagerageza gusaba bakagerageza no mu- i- ni- n'iriya mihango yose iba mu rwanda i- ishoboka hano ba- bagerageza kuyi- bakage- bakagerageza no kubikora nk'uko bimeze mu rwanda ugasanga sosiyete u- utuyemo eh, kominote y'abanyarwanda bakwegereye ba- bara- barabyakira ba- bakaza kugufasha ba- bi- bishimye nyine kubona ibirori nk'ibyo bimeze nk'ibyo mu rwanda Mm. bituma n'u rwanda rumenyekana umuco ukamenyekana kandi akenshi ubona babyishimiye Eh, baba babyishimiye cyane Mm. Ye. noneho reka twakire ku murongo wa telefone wiri wiri uranyumva
ndakumva neza cyane nkuriya mwiriwe neza uri he wowe
ndi i kigali Mhm. nuko abanyakigali twa twa twe ubu ngubu nibo turi kumwe muri aka kanya Ye, u- u- ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Ya- iki ni ikibazo Mm.
Ah, nk'uko bisanzwe ngira ngo abanyafurika mbere na mbere nasuhuzaga n'abatumirwa bari mu gihugu cyo hanze barakumva
Then, ah, na- icyo nagiraga ngo mbaze ni uko uko bizwi muri afurika haba namwe n'abandi bari inaha tuzi ko inzozi z'umunyafurika cyangwa igitekerezo kiba ari ukujya muri muri amerika mu nzozi aba afite ari ukuba yo kwiga cyangwa iki nyuma y'ibyo byose hari n'icyo tuzi kiruta inaha niba ruguru y'ubuzima no ubumenyi bajya kurahurayo rero nagira ngo mbaze abo basore niba cyangwa se uko babona ibitekerezo by'abanyafurika cyangwa hagati yabo ubwabo abanyarwanda iyo aho abo aho baba bari mu mahuriro atandukanye cyangwa se mu yindi migambi ese baba bafite afurika ku mutima mu buryo bungana iki cyane ko noneho tuba tuzi ko umuntu wagiye kujya hariya hari akantu agiye kuzana gashyashya cyangwa hari akantu yamenyeyeyo ese ni iyihe mpamvu ituma cyane cyane abenshi muri bo batagaruka bakifuza kugumayo cyangwa se ni badusangiza iki mu kiba kibabera imbogamizi cyangwa se badusangiza iki kumenya ko baba bagifite afurika ku mutima ndetse baba banatekereza ko mu byo biga bishobora bakagombye kuba babigarukanye inaha bikagira icyo bimarira urubyiruko basize inaha urwo bavuyemo rungana nabo cyangwa barumuna babo muri twa dushyashya bagiye kuzana kugira ngo bigire icyo bimarira abandi mu rwego rwo kubona imirimo nabo baza mu rwego rwagutse mu banyafurika muri mu rwego rwagutse no mu banyarwanda especially ubwabo murakoze cyane urakoze wiri ikibazo cyawe kirumvikana ufite afurika ku mutima kandi ukavuga n'izo nzozi umuntu abenshi baba bafite zo kuba baza muri amerika patrick hari icyo wamubwira kuri iki wabwira wiri kuri ibibazo yibaza
murakoze icyo nashaka kubwira biri ni uko mu buryo bwo gusigasira umuco wacu nkurikije iyo habaye nka evenima zitandukanye ni uko nkatwe nk'abanyeshuri tujya kubyina danse taradisiyoneri tukajya guhamiriza cyangwa se haba habaye nyine nk'imideri ku ishuri tukambara imishanana ariko icyo nashaka kugarukaho cyane ni uburyo twagaragaza ko dufite afurika ku mutima nk'urugero nkanjye naje anyuze muri british rwanda akaba ari porogaramu nyine ifasha abanyeshuri kuza kwiga muri amerika ariko nyine bagamije ko bazasubira mu bihugu baturukamo muri afurika kugira ngo bafashe igihugu gutera imbere ubwo ntabwo uciye mu ijambo ubwo uri kumwe n'abanyafurika benshi yego ubwo nyine icyo icyo nkange nkora iyo ndangije umwaka w'amashuri iyo tugeze mu biruhuko ni uko ngerageza gutaha mu rwanda kujya gukora sitaje kugira ngo ese amenye aho igihugu kigeze iterambere ukamenya ibibazo biriho ukamenya ibyo bagenzi bawe bariho barimo gukora kandi icyo icyo nashaka kuvuga ni uko nubwo tuba tuje hano hano ntabwo ntabwo tuba tugiye muri paradizo tuba tuje gutara ubumenyi objekitifu ni uko niturangiza ari ugutaha mu rwanda kubera ko nyine niho mu rugo niho niho ushobora kuguma hano ugakora ariko ntabwo ibikorwa byawe bizagira impakiti nini niguma hano ikibazo wenda abantu benshi bakunda kugira bakaguma hano ni uko ashobora gutaha mu rwanda se akabona akagira ikibazo cy'uko abantu bose baba batekereza abantu benshi baba bumva ko agarutse afite amafaranga menshi ubwo bagatangira kumusaba amafaranga kandi aramutse aje ari umunyeshuri ubwo ubwo urumva ko bibamo ikibazo ntabwo baba bazi ko wenda n'ako kazi atagafite ko yaje aje kwiga ahubwo ko amafaranga yakoreshagaho kugira ngo ayunguke yego indi mbogamizi mbona ni uko ashobora nk'umunyeshuri ashobora kuva hano agataha mu rwanda yibaza ko azajya ahembwa ibihumbi mirongo itanu z'amadolari ku mwaka kubera ko wenda digiri abonye hano ariyo bahemba ugitangira ariko ntabwo ashaka gutekereza ko nugera mu rwanda igiciro cyo kuba cyo kubaho mu rwanda gitandukanye n'icyo kubaho muri amerika ushobora gukorera mu mirongo itanu muri amerika akaba ari amafaranga menshi bashyize mu manyarwanda ariko waba utashye mu rwanda nubwo baguhemba ari make kuri ayo ngayo ugashobora kuba wagira ubuzima lifestyle imwe so icyo mbona ni uko twashishikariza abanyarwanda urubyiruko gutekereza uburyo wakwihangira imirimo niba utashye mu rwanda udashobora guhita ubona akazi kerekeranye n'ibintu bize ushobora kuba uri gukora akandi kazi kagufasha kubona igishoro mu mushinga cyangwa se indi bizinesi yose ushobora kuba ushaka gutangira ariko intambwe ya mbere tugomba gutera ni uko tugomba gutaha gutaha tugasubira mu rugo ubundi nyine tukaba tugafasha bagenzi bacu mu buzima rusange ibyo twigiye hano muri iyo myaka ine cyangwa se itanu tuba tumaze hano
ubu ufite amahirwe wowe kuba ubasha no gutaha nka buri mwaka kugira ngo urebe n'aho igihugu kigeze kuko iyo utinze cyane nanone usanga hari ibyagusize baragufasha kuriha itike y'indege
mfite borse ya masitakadi ubwo nyine nibo nibo bamfasha nyine gukora ubwo ari ubushakashatsi mba nje gukora mu rwanda se cyangwa cyangwa sitaje ibyo birafasha kubera ko imyaka ine kugenda ukamara nk'imyaka ine hanze aba ari myinshi hari igihe usanga waratakaye rwose jesi we hari icyo wakongeraho
nanjye rero tuje kwita ikibazo bavuga ko afurika tuyihoza ku mutima ntabwo hari igihe nk'ubu yavuze ngo abantu baza hano ukabona badashoboye gutaha nuko akenshi usanga yuko mu wenda umaze guhura nabo usanga ari abantu ubuzima babayeho muri amerika amafaranga babona bahembwa mu kazi kabo abafasha kubaho gusa akaba yishyura inzu yishyura ibyo kurya yishyura imyenda yishyura imodoka wenda niba ayifite ugasanga nyuma y'uko yishyura ibyo bintu byose adasigaranye amafaranga namwe uri kuvuga ati ngiye kwishyura itike nari umurinda umaze imyaka igera ku icumi atarataha ugasanga niyo yataha mu rwanda ntafite aho kubaka abatenda nzishyura inzu yo kubamo ukwezi ibyo byose ugasanga yabonye amafaranga ahagije yo kuba yafata ibiruhuko nk'ibyo wenda ngo ngo agiye mu rwanda ikindi ku banyeshuri twe twiga tuvuye mu rwanda ikintu cya mbere iyo ugeze hano wiga ikintu twabiga ngo twatahana mu rwanda ni iki niyo kintu cya mbere nize mu banyamerika ni ikintu cyitwa sansi ya patriotisme gukunda igihugu cyawe niba uje hano wumva ko kuvuze ati nje hano gusarura nzashaka ibintu byinshi niga najyana mu rwanda uzabibona byinshi wiga kandi uzajye mu rwanda nk'uko mugenzi wanjye patrick yabivuze wihangira imirimo cyangwa se niba ugiye muri departoma iyo ari yo yose ube hari ikintu gishyashya wabazanira kubera ko ari ibyo wize ariko hari igihe usanga wenda hari abaza aha ngaha mbonye ishusho yo kujya muri amerika nziga ni neza kwiga nkorera amafaranga yanjye mbeho muri amerika n'abo ngabo barahari nacyo ntabwo ari igitekerezo kibi hari benshi babikora ariko njye icyo nashaka gusubiza uwo mugabo ikibazo ni uko hari bamwe byo baza bizeye ko bazaza baje kwiga nibarangiza kwiga bataye mu rwanda bagira icyo bafasha u rwanda guteza imbere kuko hari ibintu byinshi tuba twiza hano mu rwanda bidahari kandi ikindi nawe nongeyeho ku byo patrick yaravuze ni ukuvuga ngo amafaranga uhembwa hano niba wenda urangije uri umuganga cyangwa uri umwenjeniyeri cyangwa uri iki hari icyo bita sitarapu salari ayo bazaguheraho baguhemba buri mwaka iyo urebye hano muri amerika ukareba no mu rwanda bizaba bitandukanye cyane iyo ni ya sasi ya patriotisme ahubwo niyo uzi ko njye nzihangana ntahe mu rwanda bampembe ayo makeya ariko nzi ko hari hari ikintu kinini nje kumarira igihugu cyanjye hari hari urwego njye kuzavana igihugu cyanjye nzakivana hano nkigeze aha ngaha bitewe n'ibyo nize n'ubu- n'ubu- n'ubumenyi mfite Eh, yeah. So nicyo kintu abantu benshi bakeneye kuba eh, ba- bafite ku mutima
Ye. twibutse abatwumva ko ari ka ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi ry'amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu twumva kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri turi mu mwanya w'ikiganiro muri isanga aho tuganira n'urubyiruko ku bibazo cyangwa se ku mbogamizi urubyiruko ruhura nabyo inaha muri leta zunze ubumwe za amerika urubyiruko ruturuka mu bibazo eh, mu bihugu bitandukanye nagira ngo dusubire ku murongo wa telefone twakire undi mukunzi w'ijwi rya amerika jean bosco uranyumva jean bosco Eh, turi kumwe.
ndabumva.
Eh, uri he wowe
we ubujumbura uri bujumbura ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo Alo?
yego turakumva wi jean bosco Eh, igitekerezo no- yego Mm,
igitekerezo navuga ku rubyiruko mm.
muranyumva turakumva
Nu- ni uko twogwiza amaporoji yo gukora Mhm.
eh, imirimo kugira ngo eh, twagure ibikorwa byo gukora tubashe guha n'abandi akazi Mhm.
kandi tuka- tukagira n'amasosiyasiyo Eh, gukorera hamwe nabyo nyine biratuma umuntu ashobora gutera imbere Mhm. Yeah.
Mm.
hari ikibazo wari ufitiye Ibyo ah, bitege- abatumirwa bacu twa- turi kumwe
Ah, kubera kubera iradiyo nari ndi ko ariko ndayumviriza neza urumva abatumire ntabwo na- sinabamenye neza Eh, nta- ntacyo ubwo reka dukomeze ubwo ukurikire aho bigeze urakoze cyane kuduhamagara jean bosco Eh, diana Eh, diana nkugarukeho wumvise ibimaze kuvugwa niba hari igitekerezo kindi ushobora kutwongereraho Ah, hari bari bamaze kuvuga ibijyana no gukunda gu- afurika guhoza afurika ku mutima eh, n'ibindi byagiye bivugwa muri ah, muri iki kiganiro hari icyo wakongeraho muri aka kanya Eh, murakoze Um, icyo nakongeraho ah, cyamfashije ah, kuri njyewe ni uko nk'uko abandi babivuze bagenzi banjye jesi na patrick ni uko afurika cyane cyane u rwanda ihora ku mutima wacu Ah, njye nibuka nkura mama ahora atubwira njyewe na- n'abo tuvukana ngo aho wavukiye cyangwa aho uturuka ni ki- ni identity yawe ni ikimenyetso cyawe Ni ikikuranga.
bivuze neza ikikuranga so niyo twaza tuvuye mu rwanda tukaza muri amerika tukiga imico yabo tu- tukamera nk'abo ntabwo tuzaba umunyamerika kuko aho twavukiye nicyo kituranga so icyo ngicyo rero u- tukimenye ah, natwe nyine bagenzi banjye tukimenye twavuga tuti navukiye mu- navukiye mu rwanda cyangwa navukiye i burundi cyangwa navukiye nyine m- m- rusange muri afurika umenye yuko ari aho hantu wavukiye ukahora ubyibuka ukomeza nyine ah, uka- ukagenda n'abagenzi bawe uhuye nabo b'abanyamahanga ukabigisha ukabigisha uwo muco w'u- ah, w'abanyarwanda ukabigisha ibintu batabona na- na- na- nyine nabo iyo baje batabona cyangwa se iyo tuje ugasanga twese ah, ari imico yabo ari imico yacu nabo barayimenya ariko ugahora uvuga uti ngenda umunyarwanda ngenda umurundi ngenda umunyafurika Ah, so tugerageza nki- ah, nsubije nk'uko ka patrick ya- yavuze ku mashuri ku bigo by'amashuri yacu iyo iyo haje ah, ibi- ibi- binyuze ah, ibirori Mhm.
ba- nko gutyo- ibirori byo kugaragaza aho uturuka aba- aba- abanyuze abanyeshuri barabyina bakerekana imico yabo abakobwa bacu ba- mm, bakazana ayo mayogi iyo mishanana abahungu Mhm.
bagahamiriza ugasanga u rwanda ruragaragaye
Eh, reka tube twumvaga akaririmbo noneho ah, ishiraniro umusaza ubwira ugira inama umwana we ugiye mu mujyi hanyuma tu- dukomeze ikiganiro mu kanya uzasekerwa na benshi ariko muri abo bose uzakirwa n'imbarwa yomuugashukwe n'amatara yatse imiturirwa itatse uruyange muteke ko ari paradizo yomuugashukwe n'ibizungerezi nk'abagendana n'ibigezweho nyamara imitima ntigezweho ibyo byose nagahu ni ishiraniro nugerayo inshuti cyangwa umubyeyi umuvandimwe wa mbere na mbere yitwa ifaranga nugerayo uzase kubabaye ushinga iryinyo ku rindi bwire buke nugerayo usiga kubivuga neza ushyushya amasaro kwikopesha akarobo ugashukwe n'amatara yatse imiturirwa itatse uruyange mukeke ko ari paradizo yomuugashikwe n'ibizungerezi n'abagendana n'ibigezweho nyamara imitima ntigezweho ibyo byose nagahu ni ishiraniro ugerayo uzapfira ifiyeri agapantaro agashaka ifeza indirimbo ishiraniro yaririmbwe mbere na mbere n'uwahoze ari mugenzi wacu hano kuri radiyo ijwi ry'amerika focus fashaho isubirwamo na dadi kasanova indirimbo rero y'umusaza ugira inama umwana we ugiye mu mujyi amubwira ko aho agiye atari muri paradizo nk'uko rero twakomeje kubiganiraho hano muri iki kiganiro tuvuga ku bibazo urubyiruko rufite twakomeje kuvuga ko ikibazo cy'umuco ikibazo cyo kumenya aho uturuka n'icyakuzanye ari ingenzi kugira ngo ubashe kugera ku cyo wiyemeje ku ntego wiyemeje intego ababyeyi bagutumye baguhaye ndetse n'igihugu kigutezeho amaso kugira ngo ugire icyo uhindura ubwenge burarahurwa ibyo wagiye kwiga ubumenyi wize ubuzane ubukoreshe kugira ngo bufashe n'abasigaye inyuma nagira ngo rero dusubire ku murongo wa telefone tuvugane nanone na erineste nawe ni umwe mu bifuza kugira icyo babaza erineste uranyumva
ndakumva neza Eh, uri he erineste
ndi mu rwanda i musanze Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
igitekerezo ntanga eh, ndakigira urubyiruko rujya mu mahanga rwagerayo eh, rwamara kubona ubumenyi rwa batumwe n'ibihugu byabo bitewe n'icyo bagiye gukorayo cyane nk'ababa bagiye kwiga mu mashuri eh, bakagombye kugaruka ibyo bakuyeyo amasomo bize bakayakoresha mu bihugu byabo noneho bagateza imbere ibihugu byabo bikazamuka mu by'ubukungu rero rero igitekerezo cyanjye ni icyo nkaba numva nenga urubyiruko rujya kwiga mu mahanga rwagerayo aho kugira ngo rugaruke mu bihugu bya- byabo bakiherera ubumenyi bagiye gushaka ntibabugarure bukoreshwe mu gihugu cyabo icyo ni cyo gitekerezo cyane Mhm. Eh, urakoze cyane Eh, Ernest Eh, nda- ikibazo cyanjye noneho ngiye ngiye kugiha Diana ah, wowe ubu nk'uko twaganiraga watubwiraga ko uri kumwe na- na- na- na- n'ababyeyi wowe aha- ahangaha wavuga ko aba- um- umubyeyi wawe yahoraga akubwira ati menya aho uturuka ni identite yawe nk'uko wabivuze ababyeyi hano muri amerika cyangwa se ubu ubona hari ikibazo kihari hagati y'abana n'ababyeyi kugira ngo babashe kuvugana hari igihe bishobora kugora kubera i- imyaka myinshi biri hagati yabo hari igihe bishobora kugora kubera ururimi bamwe tuvuge nko hari ushobora kuba avuga ikinyarwanda cyonyine ash- umubyeyi utazi icyongereza ariko umwana akaba avuga icyongereza hakazamo nk'ikibazo cy'ururimi hari ingorane wigeze wumva mm, zivugwa hagati y'ababyeyi n'abana kuba batabasha nko kuvugana cyangwa se bavuga abana ntibumve cyangwa se bakikorera ibyo bashatse
Eh, Junior murakoze Um, icyo navuga ni uko yego ababyeyi bose bahura n'ibibazo iyo ah, nyine ababyeyi b'abanyafurika cyangwa b'abanyarwanda Eh, nk'uko nk'uko twebwe bana cyangwa urubyiruko tugira ikibazo cyo kugumana umuco wa kinyarwanda ukiga n'umuco w'abanyamerika ababyeyi nabo usanga nabo bafite icyo ki- icyo kibazo ku- kugira nyine kwigisha aba- abana babo ba- ngo ni ni mube nka bariya ariko mukomeze umuco wanyu ugasanga rimwe na rimwe na- nabyo hari igihe bigoranye kugira ngo umubyeyi nawe waje ahangaha tuvuge akuze kugira ngo amenye kwigisha umwana we ngo ibi ni byiza ibi ni bibi nawe ni nkaho aba arimo kwiga bose bose barimo kwiga ugasanga ah, hari ibibazo bizanyemo hagati batumvikana umwana akavuga ati inahangaha ni ukuntu ba- ni uku bambara ni imiziki bumva umubyeyi ugasanga ntabwo ibyo bintu abyumva cyangwa se ntabwo abishaka ariko ugasanga aga- hari uburyo bombi bashaka gushimishanya ariko bitoroshye Um, ariko ngewe nkurikije nk'umubyeyi wanjye mama wanjye ya ntabwo yigeze aba uko navuga ntabwo yigeze aba uwo atari we like she never pretended to be anybody she's not uko nabivuga mu cyongereza yakomeje aba umunyarwanda ah, yakomeje kudu- kuturera mu- mu mu muco wa kinyarwanda ariko akibuka kutubwira nk'uko jesi yabivuze kare yubahe umuco w'abandi muri ahangaha nk'abashyitsi nibyo yatubwiraga which which kuko nibyo turi hano nk'abashyitsi ntabwo cyari igihugu cyacu ntabwo ari ubutaka bwacu so ugasanga icyo kibazo nyine kugira ngo bombi ari umubyeyi ari umwana bombi bamenye gutandukanya umuco wa kinyarwanda n'um- n'umuco wa amerika no no no no kugaragara ari ari hano muri amerika kugaragara nk'umunyarwanda icyo kintu ni ikintu ki- kiremereye ku mubyeyi Oya, kuko nyine nibyo.
arashaka- eh, Ni ngombwa.
arashaka gushimisha umwana we umwana we ah, amwigishe gukomeza ubuzima bwe kandi nawe bwe ku giti cye atabizi atazi uburyo yabikora n'ubundi baravuga n'ubundi baravuga ngo uwo umukobwa umwe agatukisha bose icyo umuntu yakora ashobora kuvuga ati oh ni umunyarwanda ni abanyarwanda ibintu nk'ibyo Eh, samuel kuri telefone reka nguhe akanya gatoya kugira ngo turimo kugera ku musozo ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo samuel
eee karame Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo mu masegonda make cyane kuko turimo gusoza oya njye muri make nashimira ibiganiro kugira ngo ukuntu- ukuntu badushyira kuri layini ariko ntabwo nakurikiranye neza mu gutangira ariko njye ndabishimiye cyane kuba mwaduhaye akanya ko- ko ko nashobora kuba natanga igitekerezo ariko nuko narindi nari niteguye neza cyane ariko ndabashimira cyane kuba mwadushyize ku murongo Eh, urakoze cyane reka ubwo mpe abatumirwa banjye noneho ah, patrick akajambo ka nyuma
ibyo nashaka kuvuga ni uko nda- ndabashimira kuba mwaduhaye akanya ko ku- um, kugira icyo tuvuga ku byo- ku bibazo duhura nabyo iyo tugeze hano Um, iyi nama njye natanga ku rubyiruko um, ku bagenzi banjye ni uko um, bashyiramo imbaraga ese mu mashuri cyangwa mu mirimo yose bakora bakagerageza guharanira ah, gukora icyabateza imbere ndagushimiye cyane nkaba nshimiye n'abandi twari kumwe dayana bisengo nawe nyine eh, patrick rukundo na jesse ruvebana ah, badufashije ku buhanga bw'ibyuma nabo fatuma karora arimasi na enjeniyeri bari bari kumwe kuri mikoro mwari kumwe nange eugenia mukankusi mwakoze mwese kudutega amatwi mugire ibihe byiza mwumva radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika